iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntiyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye oriyani itanga ishaka abanza tubwire amakuru y'ingenzi avugwa mu burundi muri aka kanya oriyani murakoze digwema ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi abanyororo babiri bakomerekeye mu ruhagarara rwatewe n'urwamo rw'amasasu yumvikanye mu ibohero riri ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge turi kumwe na mugenzi wacu fidelite yishatse atubwira uko byagenze fidelite ubwo ruhagarara rwatewe n'iki aho muri iryo bohero
mu ibohero rikuru ryo ku murembwe mu ntara ya rumonge ni ukuvuga yuko kuno munsi wa kane mu gitondo amakuru dufite avuga yuko hazindutse haba guhindurirwa ibohero ku banyororo bamwe bamwe muri abo banyororo bahinduriwe ibohero harimo uwahora atwara abanyororo b'iryo bohero aho bita bakapita mu kirimi cy'abanyororo abo rero bamaze gutwarwa abanyororo bagenzi babo baciye bashabura bisizura icuka baca bafata abandi banyororo barenga batanu abo nabo bagirizwa yuko bakorana n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ngaho ku murembye kandi bagirizwa abanyororo bagenzi babo yuko bo bari bo badodobereje abo bazi bose bahindurirwa ibohero niho guca basaba babasohora bakavuga ko rero ko bagenzi babo bagiye nabo badurumbanya nk'uko bivugwa n'abo banyororo umutekano mu ibohero ko nabo nyine buca bahindurirwa
none impamvu n'iyihe neza na neza yatumye badashaka guhindurirwa none abanyororo ntibakwiye kuguma hamwe yo abategetsi abayobozi bavuze uti barakwiye guhindurwa niyo mpamvu yatumye haba ubwo ruhagarara niyo mpamvu batifuje ko babahindura ngo batware ahandi
muri make amakuru dufite ni uko abanyororo batashimishijwe nyine bagenzi babo bahindurirwa bo bakabona nk'uko umenga hoba hariho ukudoberezwa no guca bavuga bati ko bagiye badoberejwe bagenda kumbuye nabo babatera umududugararo hagati y'imibohero bankunzi b'ubuyobozi nabo nyine kumbure ntibabavemwo nk'uko ayo makuru dufise abandanya bimenyesha none ayo masasu yavugijwe n'abapolisi cyane ni bande bavugije ayo masasu mu nyuma havuye haba impari nk'uko amakuru dufite abandanya bivuga hagati y'abapolisi n'abanyororo abapolisi gasaba ko abo basohowe basubira mu gasho abanyororo nabo bakanana bati ntibasubirayo mu nyuma hari imishamirano niko guca hajamwo amasasu rero gushika ubu abantu dufise hari amakuru amwe yemeza yuko hakomeretse abantu batatu mu bakomeretse nk'uko ayo makuru abandanya yivuga harimwo abari mu ruhande rushamiranye ni ukuvuga abanyororo babiri hakaba n'abandi bari muri urwo ruhande abanyororo basaba yuko ubwo nabwo nyine guhindurirwa ibohero rero ayandi makuru ayandi makuru yemezwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ku murembwe ariko ayo makuru twayahawe ni amakuru ubuyobozi bwahaye bagenzi bacu mu kinyamakuru iwacu mu kinyamakuru iwacu aho bemeza yuko hakomeretse babiri aho rero muri abo bakomeretse hariho umwe azamaze kujya kuvuzwa yari mu ruhande rw'abashaka rw'abanyororo biyamirije yagiye yazamaze kujya kuvuzwa ariko uruhande rw'abakomeretse banyororo bari bashamiranye hariho abataravuzwa kubera ko banyororo bazi ko batwarwa n'igipolisi ngo ntikibize bagasaba yuko hajya abashyirahamwe mpuzamakunga kuhahurira sayisera ko aribo bajya kubatora kubera ko aribo bizewe kandi ikibazo ka nyuma abo banyororo bimuwe baja mu rindi bohero batwawe hehe muri he bohero
muri make aho batwawe ntaho turamenya
urakoze cyane fidelite ishatse ariko muri ano mango icyo twabamenyesha ni uko amakuru dufite gushyika ubu avuga yuko aho ku murembwe hatekanye urakoze cyane rwose fidelite ishatse naho mu kanya uduha iyo nkuru mu buryo burambuye
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga nk'uko nabibabwiye muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze rero muri muri isanga u rwanda ubugande na kenya byiyemeje gufatanya kumenyekanisha ubukerarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ibyo bihugu mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo mu karere ibi bitangajwe nyuma y'imyaka hafi itatu ibi bihugu bishyize umukono ku masezerano yo gukoresha viza imwe y'ubukerarugendo ubufatanye bushya hagati y'ibyo bihugu buzafasha mu kumenyekanisha ahantu nyaburanga mu kureshya ababisura benshi imibare itangwa na minisiteri y'imari n'igenamigambi mu rwanda igaragaza ko ubukerarugendo rwinjiriza igihugu amadolari arenga miliyoni magana atatu mu rwego rwo kumenya akamero- akamaro n'ikigamijwe muri iyo gahunda ihuriweho n'ibihugu by'u rwanda kenya na uganda mu kumenyekanisha ubukerarugendo twatumiye madamu carmen nibigira ni umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba kandi yigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi madamu carmel nibigira ikaze cyane kuri radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane kubona mwadutumiye urakoze nawe kuba wemeye ko tuganira Ah, mbere na mbere banza utubwire ikigo muyobora gifite inshingano ki
Eh, ikigo aricyo dukoreramo cyitwa east africa tourism platform ca kimaze imyaka ya itanu turiko turakorana n'ibihugu bitanu byo muri kano karere turimo harimo uburundi u rwanda kenya tanzania na uganda tukaba twishinze yuko eh, igisata cy'ingenzi ah, twogiteza imbere mu byerekeye amategeko aturanga kugira ngo dushobore guteza imbere hamwe twese tu- atawusigaye inyuma no gukorana n'abagwizatunga kugira ngo bashobore kuronka ah, ingene bakorana nk'umuntu nk'akaro- nk'akarorero notanga umu- umutu operateur ari mu rwanda ashobore kumenya ingene ashobora kudandaza u rwanda agafa- afatanije n'ibindi biri muri kenya aba ari mombasa canke eh, masai mara mu- mu mu- mu ma park- um, na- national parks zabo ni na- nico kinini novuga ko dukora ikindi cya kabiri nk'uko mwabivuze ni ibihugu bitatu biramaze gushika ku ntambwe itari nto yo gukoresha viza imwe bikaba kandi byumvikanye ko abanyagihugu baba muri ibyo bihugu bashobora kugenderanira batabanje gusaba batabanje gukenera icyo nokwita igipapuro cy'urugendo passport bashobora gukoresha national id zabo canke ari abanyeshuri bagakoresha student card hama abari aba- dufise aba resident baba muri bino bihugu nk'abantu bavuye mu bihugu bya amerika mugabo bakorera ngaha bafise ibipapuro bibaranga vy'uko bashobora gukorera ngaha bagashobora kwi- kwidegemvya ata kibazo badas- badakeneye gusaba viza ibyo navyo bigatuma eh, iki gisata c'ingenzi gitera imbere kandi dushobora no kuronka ingene tu- tu- twungururanya em, imi- imi- imi- imigambi tugakorera hamwe tu- tubandaniriza- tubandanya du- kumenyekanisha eh, aka karere kacu Ah, mbere y'uko tujya kuri icyo ki- gikorwa nyirizina wari uvuze ko ah, mu migambi yanyu ni uko mwateza imbere ubukerarugendo mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba mukaba mwifuza ko ako karere kose katera imbere ntawe usigaye inyuma urebye iyi migambi imaze iminsi ishyirwaho mu- i- i- i- ishyirwa mu bikorwa ah, ahanini ni imigambi ah, ihuriwemo n'ibihugu bitatu bitatu ari byo u rwanda kenya na uganda ibi hari ibindi bihugu bitari muri iyo migambi ese iyo ntego yanyu yo kuvuga ngo mutere imbere icyarimwe ntawe usigaye inyuma murumva muyigeraho
nibaza ko urabye icya mbere na mbere nashaka gusigura ni uko eh, iki gisata cy'ingenzi gifise gitegereza gufashwa n'aba- n'abakorera ibihugu cyane cyane abaturongoye eh, novuga nko mu cyongereza political will irakenewe hama aba- abagwizatunga nabo ntibashobora gukora bonyine akarorero nama ntanga ni ukuvuga yuko ibyo bihugu bitatu aba ari byo Ugwa- u rwanda eh, na- na na rwanda na na kenya birabona yuko bakoranye hamwe bungukira hamwe bose atawusigaye inyuma nk'akarorero nama ntanga urabye u rwanda aho rwavuye ugacuraba naho kenya aho rugeze mu muri icyo gisata cy'ingenzi Ni- birumvikana ko umu- umu- umugwizatunga ari muri icyo gisata a- akwiye kwiyegereza aba- aba- abari imbere yiwe kugira ngo bakorane ibihugu nabyo bitarashika kuri iyo ntambwe aribyo burundi na, na, na tanzania sinovuga cyane ngo ba- bazo- barasigaye inyuma kuko tuguma tubashiramwo mu byo dukora tuguma tuba- tubafasha kumv- kumva yuko twese turi hamwe ntitworonka ingene dukorana kuko iki gisata cyacu ni igisata kirimwo competition nyinshi kuko si twe twenyene uravye muri afurika hari ibihugu byo muri afurika nk'akarorero eh, igihugu ca ca south africa kiri imbere ibihugu byo mu egypt morocco tunisia biteye imbere ariyo rero turavye competition turimwo ku neza yatwebwe twese ni uko twakorana kugira ngo umuntu aze muri kano karere ashobore gu- gutembera akaja mu rwanda akaja muri kenya akaja muri tanzania bitamugoye ibyo navyo biva mu- niyo visa turiko turasaba ko i- i- yorohereza aba- aba- aba- abatemberera bino bihugu byacu nuravye n'ingene ah, tu- tugenda indege zacu ziracari zivye cane uravye in- u- n'ibindi bi- tu- tugize urugezo n'ibindi bihugu vyo muri buraya ugasanga i- i- i- ingorane dufise ntidushobora kuzitora tw- inyishu twenyine ariko dukoranye ha- dukoranye hamwe dushobora kuzitorera inyishu Mm. tugaruke noneho ah, kuri ubu bufatanye bwo kumenyekanisha ubukerarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ah, ibihugu by'u rwanda uganda na kenya Ah, mubona ubufatanye bugamije kugera ku ki
ubufatanye bu- bugamije kugira ngo ibyo bihugu bitatu byiyemeje yuko bazokorana hamwe Eh, intambwe ya mbere nkuru yabaye ni uko mu mwaka uheze turafise eh, i- i- i- novuga eh, expo ibera mu mu bwongereza mu gihugu cy'ubwongereza niho nibwo bwa mbere kuvyo- vya- kuva iyo expo iba ivyo bihugu bitatu vyumvikanye kuja gukorera hamwe byubaka tunosigura stand bari hamwe bashira amafaranga hamwe bavugana yuko i- aho bazogenda bose bazogenda bajanye kugira ngo ba- ba- bapromotinge iyi- iyi destination yacu Mm.
icya kabiri naco iyi iyi poto nayo nyine intambwe yindi ya kabiri iri imbere ni uko ibihugu byavuze iti oke twese twemeje ko dukorana ha- gukorana hamwe ko du- duteza imbere iki gisata cy'ingenzi muga none abagwizatunga bazoshobora gukorana gute mu gukorana naho ni ukuvuga yuko ni ugukora ba- ba- basangira i- i- eh, no bita information basangira isoko kuko kenshi usanga hariho abadafite uburyo bumwe ugasanga rero bamwe bara- barasigaye inyuma I- iyo ni intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu kandi ikomeye ni ukwerekana cyane cyane kuri abo bose turiko turagerageza guhamagara kuza guti- kugendera ibihugu byacu ni ukubona yuko iyo uje ngaha ut- ataho wimiriwe urashobora kugenda muri kenya uhejeje ugaca ufata indege cyangwa mu ibarabara ukaja muri mu rwanda canke ugafata indege n'umuduga ukaja muri uganda uko- ukoroherwa n'ingene ushobora kugendera kandi ku biciro bi- bi- bi- bi- bi- bidahenze Mm.
ni ukumvikanisha rero yuko iyo twese twemeranyije gukorana hamwe ni uko umwe umwe wese ahari avuga ati iyo ndonse umuntu ambaza none nje nk'iyo nokora iki ushobora kumwishyura inyishu ukamubwira uti uje muri kenya urashobora gukora ibi mugabo ndashobora no kukubwira ibyo ushobora gukora mu rwanda ibyo ushobora gukora muri uganda tukifuza yuko na tanzania n'uburundi niyo bashobora kuba bari muri muri iyi- iyi poto dushobora kudandaza ibihugu byacu turi hamwe twese ese habaho ugusaranganya inyungu iva muri ubwo bukerarugendo hagati y'ibyo bihugu bitatu
novuga yuko uraze igisata cy'ingenzi cyane cyane igisata cy'ingenzi kiva kuri twebwe abagwizatunga umwe umwe wese araraba ati indandaje u rwanda gusa nta nta karusho ariko avuze ati ndashobora kudandaza eh, inge- eh, ingagi nkashobora gushira ko iyindi eh, noyita eh, trip muri kenya umuntu eh, yomara iminsi itanu gusa uka- ukamwongeraho ibindi minsi itanu muri kenya ukamwongeraho iyindi minsi itatu ine muri uganda n'akarusho kuri wewe ko urahungukira rero eh, eh, eh, novuga yuko inyungu twese tuyiboneraho inyungu ni ukuvuga ko uwo mu- iyo ngenzi nk'uko tubivuga muri kino gisata ingenzi imwe ituma haboneka ubuzi cumi na cumi ubuzi cumi muri kano karere ushoboye gutanga ubuzi cumi muri kenya uwundi mu bundi buzi mu- ku- umuntu ushobora gutanga akazi muri tanzania cyangwa muri uganda cyangwa mu burundi urumva neza yuko si igihugu ki- gitera imbere cyonyine ni aka karere kose nibaza ko nibyo twemeranije igihe twavuga ko tugiye muri common market nibyo twemeranije tuvuze yuko turi muri eh, East Africa Community nibyo twemeranije yuko dufatanya hamwe twese tukadandaza kano karere kacu nka eh, destination imwe mbere y'uko duha uru ijambo abakurikira radiyo ijwi rya amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza ah, madamu carmen nibigira hari inyungu zifatika ah, zimaze kuva tuvuge ah, muri izo inisiyative mumaze iminsi mukora zirimo iza viza ndetse n'ibi bishyashya mumaze ah, gutangiza icyo umuntu mu cyongereza yakwita tangible results zigaragara mushobora kwerekana mukavuga ngo dore eh, ibyavuye muri gahunda twatangije ni ibi kugira ngo n'ibindi bihugu ah, bigisiyete ibirenge cyangwa se bitara- bitarinjira muri iyo migambi bibe byabona impamvu ituma byinjira
notanga akarorero ka mbere mu byo dut- duteza imbere kandi dushira imbere muri byose twebwe tuvuga yuko imbere y'uko abantu twebwe ingenzi no natwe nyine turi ingenzi mu bihugu byacu ushobora gusanga abantu benshi batazi i- i- ari umuntu aba muri kenya atazi ibyo muri kenya bihari akarorero nama ntanga ntiturabe akarorero bi- muri kenya muri kenya bafise eh, campaign batanguriye haciye imyaka mike iyo campaign yitwa tembea kenya iyo tembea kenya uyu mwaka ibi- ibiharuro byavuyemo batweretse mu mwaka uheze wa wa 2016 ni uko kenya abanyagihugu ba kenya nibo baba nibo baye aba mbere batembera mu gihugu cyabo abo nabo ku rugendo rwa 52 percent mirongo itanu na kabiri ku ijana
sorry mirongo itanu na kabiri ku ijana nshatse mirongo kubi- itanu na kabiri ku ijana Mm.
ibyo nabyo bitwereka yuko iyo iyo iyo si intambwe ushika ko gutyo gusa ni intambwe yerekana yuko igihugu cya kenya cyabanje kubwira abanyagihugu cya babo ati muronse akanya tembera muronse akanya jya kureba ibiri hafi y'iwanyu muronse akanya kuko si ukuja gutembera gusa gutembera bisaba ko urara ahantu bisaba yuko ufungura bisaba yuko uronka uja kugutembereza ugasanga aho a- a- icyo nokwita taci poyinti yose ifite akamaro imara kari tangible akandi karorero kari hafi ni uko tubona ama cross borders uganda uyu mwaka umwaka uheze nicyo gihugu cyo muri east africa cyabaye icya mbere kizanira ingenzi n'abagitemberera muri kenya ibyo rero byerekana ubucuti bukomeye kenya na uganda bifitaniye muri muri icyo gisata cy'ingenzi icyo gihugu cya cya- cya uganda kiza ubwa kane havuyemo igihugu cya amerika havuyemo igihugu cy'ubwongereza havuyemo igihugu cya- cy'ubuhindi I- igihugu cya kane ni igihugu cy'ubu- ca ca uganda mu uravye muri kahise uganda yari inyuma cyane mu gihu- mu gi- mu gita- mu gisata cy'ingenzi uravye eh, kuri kenya ibyo byerekana yuko tubandanije tuza tura- turasensitizinga abantu tukababwira tuti imbere yuko muja muri afurika du sud imbere yuko uja mu bihugu bya kure egera ubanze urabe ibiri hafi y'iwanyu umenye ibiri hafi y'iwanyu ikindi naco tangible tubona ni uko ibiharuro tubona batwereka abagendera mu ma national parks duhereye n'akarorero ka akagera national parks y'u rwanda abanyagihugu baratanguye kumenya akamaro ko kuja kuraba ibikoko abanyagihugu abanyarwanda bonyene n'abantu baba muri ico gihugu baratanguye kubona akamaro ko kuza gutembera igihugu cabo rero nibaza yuko amatangible examples nayo turiko turavuga urakoze cyane madamu carmen nibigira ni umuhuzabikorwa ah, w'ubukerarugendo mu karere k'afurika y'uburasirazuba kuri telefoni dufite abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika hirya no hino nabo bifuza ku- kubaza Ah, habibana mwiriwe neza
Nyiriwe uri hehe
yewe ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo nagomba kuvuga nabonye ni kuri eh, uyu yavuzwe ku bijyanye twe twari dusanzwe tuzi igihe uyu muryango w'ubumwe bwa afurika twari dusanzwe tuzi yuko ari ibihugu bitanu byari bigiye kwishyira hamwe ariko ubu rero ikintu mbonye nenga coba gitangaje ni uko twumvise yuko eh, ibihugu bitatu ari byo bigiye gushira hamwe kumera nk'uko byoba byishitse hamwe ikintu rero noca nagize ko amakenga nagomba nje mbaza mbega ni kuki ivyo bihugu bi- eh, ivyo bihugu vyoba vyishitse hamwe ari bitatu hakaca havamwo uburundi na tanzaniya ubwo ntihoba hariho ingorane yoba yatuma yoba iri hagati y'ibihugu eh, bitanu vyoba bitabona kumwe aca kandi mbaza akabazo kagira kabiri ati none eh, ibi bihugu bibiri vyoba vyakuwe mw'uwo muryango hoba eh, hoba ari impamvu ki bwoba ari uburyo buke bwoba bwatumye buki- buja inyuma canke hoba hariho umugambi yuko eh, boshobora kwize- eh, boshobora kutwizeza ku buryo bo- twobona yuko nabo bazoshobora kujamwo mw'ivyo bihugu ku buryo ko dusanzwe twumva ko vyari ibihugu bitanu biri hamwe urakoze habimana Ibibazo urakoze Ha- nari mfise.
urako- urakoze habimana madamu ntibigira mu magambo make cyane
no mwishura ko i- i- ndamuhumurije cyane yuko twebwe ibihugu bitanu nta ki- nta kirahinduka ibyo bihugu bitanu bibandanya bikorana mu yindi myinshi imigambi myinshi cyane igikuru ni uko amenya yuko ibyo bihugu bitatu aribyo byagiye imbere birindiriye ko ibindi bibiri bi- bi- bi- bi- bibasanga aho bazaba bagejeje uh, ikivi novuga ndabye na- n'iyo single tourism visa imaze imyaka itatu ibyo bihugu bindi birazi ko iyo single tourism visa ihari Ni- twebwe tuguma tubabwira akamaro kayo tubereka aho intambwe abandi bamaze gushikako ntawe uvuga ngo umwe arasigaye inyuma canke uwundi ari imbere ngo uh, uh, yarasizwe igikuru ni uko abo bari muri ico gisata c'ingenzi cane cane ku barongoye ivyo bihugu ivyo bihugu navyo ni tanzania n'uburundi babona akarusho bakavuga ati "Twe- twegere abandi tujane nabo iyo iyo iyo iyo si sinobivuga ko byinshi kuko turavye akazi dukora tubandanya tubahimiriza tubandanya tubahamagara mu manama dukorana ibyo bihugu bitatu navyo byagiye imbere turabishigikiye kandi nibaza ko ari intambwe nini bariko barashikako tukivuza ko muri kazoza kari hafi abo bana nabo bazokwegera ba- tugakorana hamwe twese nk'ibihugu bitanu urakoze cyane reka dufate na benjamin mwiriwe neza
mwiwe neza uri hehe
ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe benjamin
nda- ndabanza gushimira iyo gahunda ya zizimya kuri ibi bihugu bitatu ni cyiza ikibazo cyanjye rero ndaza kujya ku kijyanye na ikotuwabi hari u- hari uburyo bafite hari ingamba bafite zituma ubwo bukerarugendo bw'ibyo bihugu bitatu buza kungukira abaturage baturiye ayo maparike ndetse na parike ubwazo ko eh, nko mu bijyanye na n'ibyo byose by'ubukerarugendo uko parike uko igira abantu benshi ni nako ibinyabuzima byagakwiye kuba bi- bikeneye konservasiyo iri hejuru hari izihe ngamba uretse gusa wenda numvishije yibanda cyane ku bashoramari bari muri iyo sekiteri ariko agarutse atwereke n'inyungu biza kugirira eh, urusobe rw'ibinyabuzima byacu nk'akarere muri rusange niyo hatwereke ubwo buryo ndetse atwereke na- n'umusaruro biri bugire abaturage cyane cyane abaturiye aho hasurwa aho hakorera ubwo bukerarugendo aho ubundi ni byiza rwose turabishima urakoze benjamin Ah, madamu carmen
no mwishura yuko nda- ndashima cyane ko ikibazo kibarijwe n'umuntu aba mu gihugu cy'u rwanda nibaza yuko muravye imigambi ya- y'aba- y'abarongoye igihugu canyu murashira imbere cyane cyane ivyerekeye eh, ibi- ibi- ibi- ibibakikije conservation eh, national parks ni ikintu gikomeye cyane nibaza ko turi- tourism iki- iki gisata c'ingenzi na, na, na conservation mu rwanda bigenda bijanye nta gisiga ikindi hama aka- aka- akamaro kava muri eh, tourism biva mu ma- mu ma- mu mafaranga bivamwo bifasha communities ziba muri hafi y'ayo mapark na national parks kandi bigatuma bitanga n'akazi bibakura no mu bukene nibaza ko ak- igihugu cy'u rwanda muri imbere cyane muravye ibihugu bindi byo muri kano karere hariho byinshi abandi bariko barabigirako kandi ndashima cyane ndabye abo dukorana mu gihugu cy'u rwanda kuko ikintu cyose dukorana cyama gifise a- a- aho gish- kigamije kijanye ku banyagihugu kuko iki gisata nico nicoteza imbere abantu bamwe ngo gisiga abandi i- i- inyuma nibaza ko a- a- a- ikibazo ca c'uko tubandanya dushira imbere ibidukikije kuko tutabifise nta ntaco twaduse turata ntaco twaduse tudandaza kandi nta- nta bantu boza kutugendera nibaza ko kuri ku neza yacu twese dukora muri kino gisata tubandanye tubungabunga ibidukikije kandi tubandanye duteza imbere abo babiba hafi kugira ngo a- umwuga wacu n'akazi kacu kabandanye kabaho ejo urakoze madamu carmen nibigira Ah, reka dufate na kameya mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi burundi mu Iki- burundi ikibazo cyawe ego jewe mbo amasengano yifite aya mbere ya- aya- yatewe n'u- n'uyicura ni ayo masenga yuko usanga ariko no kwita amacakubiri ibihugu bimwe ah, kandi dusanzwe turi mu karere kamwe ugasanga bariko barafata imigambi ukwabo ariko twari gufatira imigambi hamwe Eh, icyo ni ikibazo cya mbere n'amasengano yifite icya kabiri nagira mbaze uwo mudamu mu bisanzwe ni murundi kazi namwumvise arazi ko aha mu burundi dufite ibintu byinshi tworata twoshyira natwe ku isoko kandi twodandaza Eh, hariho parike ya ruvubu hariho surute ry'inyiri iri mu burundi hariho rasi tanganyika amazi meza muri ibyo bihugu byose nizo dufite amazi meza ibyo byose ni ibintu twe twanatwe tworata none nk'uburundi kazi kandi ari muri iryo shyirahamwe ariko afashe iki uburundi nabwo kugira ngo burabe ko bwokwiyunga n'abandi nabwo bushobore kudandaza eh, ibyo bufite mu bidukikije Eh, murakoze tuba twari twaruka urakoze kameya madamu nibigira
Eh, nibaza ko nomwishura murakoze cyane kubona mumpamagaye yego ndi umurundi kazi kandi nibaza yuko ico kibazo canyu kirumvikana rwose inge manze ni icisho ca kabiri uvuga uti dufite byinshi vyo kurata dufite byinshi vyo kwerekana ego ndabizi cyane ko dufite byinshi vyo kurata uburundi ni igihugu gifite byinshi tw- twokungura abandi muri kano karere kugira ngo duteze imbere ivyo dukora mugabo n- munkundire nsubire inyuma ndababwire yuko igisata c'ingenzi nico gisata conyene nibaza kiri demokatika o- mu congereza democratic eh, process Umu- umuntu wese ahaja gutembera canke ahaja gufungura canke ahaja kurara niwe a- afata ico ki- niwe arondera ico- aho ashaka kuja ata muntu amufashe ko inkoni canke amufashe ku gitsura nibaza yuko igihugu c'uburundi ni ku neza yacu ya twebwe tubanza gukuramwo ingorane zituma tudashobora kuba kuba turi imbere nk'abandi muri ibyo nabyo igihugu cyacu kiracafite ikibazo cy'ubwumwene abantu bashika mu gihugu viza yacu iracagoye kuronka iracanazimbye indege zidushikana mu burundi ni nke canke zishikayo na ni- zirazimbye cane kurusha ibindi bihugu bimwe biri muri kano karere hama ica gatatu nk'uko mubizi umutekano na na image ya- y'igihugu ira- irahamagara cyane aba- abaja gutembera muri ico gihugu iyo abantu babona amasanamu cyangwa bakumva ko ibintu bi- bidashobora kuba byoborohera kugenda aho hantu bafu- bafuma bafata bakaza ahandi hantu nibaza ko ibyo bintu byose tubishyize hamwe ni ukubiraba mu- mu- mu- no- novyita mu- mu- mu- mu- mu- mu gisata cy'ingenzi ko ari byo bikomeye icya kabiri naco nta by'amacakubiri canke gu- mu bihugu bitatu byari imbere ibindi birebire byarasigaye inyuma nk'uko nabivuze ibihugu bitatu ari byo kenya na uganda n'u rwanda byicaranye n'ibyo bihugu bindi bibona ibyo bindi bifise ibi- biracafise ibibazo biteza kuja gu- gu- kwiga babona barafise ingene baf- bi- ba- ba- ba- bakiriko bara- baraja kuraba iwabo ibyo bokora abo bandi bavuga ati reka twebwe tugenda imbere niyo mwashikaho mu- mu- mubona ko mushobora kudusanga aho turi tuzobandanya uru rugendo ruhamwe in- imperuka n'imperuka mbona umengo ntaco tuzoba turiko tura- turashobora gushikako tutari kumwe twese nibaza yuko ivyo bihugu bitanu tubandanya tubishimikirako yuko twese hamwe tuzokunguka turi hamwe twese Mm. urakoze cyane madamu carmen nibigira reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika terence wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi rugenda mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyawe nagomba kuvuga Mm.
nagomba nagomba mukazi mutumire arakumva
ikibazo cyawe nagomba mbaze ko yumva uburundi ko yumva igihugu ca kenya u rwanda na uganda bimaze kugera kure mu by'iterambere kuko ubwa mbere bamaze gufatanya ku byerekeye viza ubu naho bariko bakorera hamwe kugira ubukerarugendo bwabo butere imbere ariko uburundi ni- na tanzania kumva umenga ari ukuntu batariko barakorana mu bindi bitomoye ubwo ibyo bihugu bindi bariko birisokoramwo buke buke canke mu migambi y'iterambere bamaze gukora tubwira imigambi ishobora guteza imbere ibyo bihugu byitwa bitanu bamaze gukorera hamwe murakoze urakoze cyane ah, terance Ah, bwana carmen nibigira wavuze ko ah, ibyo bihugu nubwo ahanini bitari mu masezerano yagiye eh, ashyirwaho umukono n'u rwanda ugana na kenya akenshi ngo biratumirwa mu manama atandukanye kugira ngo ah, biyitabire iyo muhuye ah, n'intumwa zihagarariye tuvuge uburundi na tanzania bo bababwira ko impamvu zituma iyo migambi batayijyamo ari nk'iziyi
Eh, murakoze cyane nokaza ko ico- ico ico nashaka gush- gushimikira ko gikuru ni uko ibihugu- igihugu cyose gifise icyo nokwita eh, eh, pl- eh, plan cyangwa strategy cyangwa policy yacu igihugu cyose kivuga ati twege tubona ko ku neza yacu no ku neza y'abanyagihugu tu- tu- twi- twiyemeje gu- gu- gu- gushi- gukorana n'abandi kugira ngo tuzoshike kuri iki n'iki n'iki n'iki rero ibyo bihugu bibiri aribyo uburundi na tanzania tanzania n- noshaka gu- gu- kubanza gusigura yuko bobo igisata cy'ingenzi kirakomeye kandi kirateye imbere kandi barakorana abagwizatunga b'abatanzaniya barakorana abagwizatunga b'abakenya abagwizatunga b'abakenya barakorana abagwizatunga b'abatanzaniya kuko byinshi uravye nibi- baranasangiye n'ivyo bataheza gukorako nk'ubu turavye abadandaza ama, ama national parks yo muri tanzania n'abatanzaniya barashobora kudandaza muri kenya u- u- u- bose hamwe mugi gikuru ni uko imi- imigambi igihugu gifata na novuga na decision igihugu cyose gifata ifata i- ituma ibintu bimwe bimwe bi- bishobora kuja imbere ibindi bikamera nk'ibisubira inyuma cyangwa ibindi bigahagarara bitari iyo iyo biriko biraca muri kino gihugu rero eh, muri muri muri muri muri ino migambi yacu dukora igihugu cyose kiza gifise imi- imi- imigambi yacu hariho abavuga ati twege du- twa- twashatse gukorana ari ibyo bihugu bitatu byadesize gukorana hamwe tuti twa- tugende imbere tubandanye kandi babikorera hamwe mu byo bafatanya na cyane cyane mu mafaranga bashiramwo na cyane cyane mu mwanya bashiramwo ibyo bindi naho bize mu nama abagwizatunga barabandanya bakora mugabo igihugu nico gi- gifise ijambo rya nyuma ku mugambi yaho igihugu cyose kigamije nibaza yuko ico dukwiye kucumvikanako kuko eh, ntako eh, ibihugu byacu bimwe bimwe nk'u rwanda na uganda bibandanya bikorana iyo migambi ikaza gufatana ibyo bihugu bibiri biga- biga- bikavuga ati tuzokorana kandi tuzungukamwo muri gutya na gutya na gutya rero igihugu gifashe decision ikavuga ati twebwe gushaka kuri iki ki- ki- nk'ubu iyo single tourist visa tanzania n'uburundi ntaco barabivuga ko turarindire ko batubwira canke ni bafata imi- imigambi iyo migambi nayo izosanga aho abandi bagejeje nibaza yuko ariyo nyishu nomuha Mm. hanyuma se ah, muri ah, mu biro byanyu ah, aho mukora ibijyanye no guteza imbere uburye- ubukerarugendo mu karere ah, ka afurika y'uburasirazuba hari ubuvugizi mukora cyangwa se mujya mugerageza kwegera ah, abashinzwe gufata ibyemezo muri ibyo bihugu kugira ngo mubagaragarize ibyiza biri muri gahunda mufite ah, n'akamaro ko kuba nabo baku- bakwinjira muri ubwo bufatanye
Eh, noshaka gusigurira bariko baratwumviriza ko cyane cyane akazi kacu twebwe du- i- east africa tourism platform akazi dukora no kwicarika mu kibanza kimwe abaserukira ibihugu aribo nita policy makers n'abagwizatunga bari muri public sector bakicarana hamwe bagatora inyishu y'ibibazo bibaraba mu byerekeye ico gisata cy'ingenzi akarorero notanga ni uko iminsi yose amanama dukoresha ibyandiko duk- twandika bivuye mu mu biro byacu twama twerekana i- i- i- ah, novuga akarusho ko gukorera hamwe iyo single tourist visa twerekana i- inyungu i- ibyo bihugu bihungukira twerekana yuko mu gu- mu kugurura imipaka kugira ngo indege zishobore kugenderanira hatarimo ikibazo ibihugu aho babyungu- ico bizo byungukirako nk'akarorero nk'igihugu cya uganda nk'uko twese tubizi ntikigira indege yabo uno munsi iyo aba kenya na u- uganda ariyo kq ya uganda ya kenya hamwe na rwanda ya uganda iyo aba rwanda y'u bidashobora- rwanda y'u rwanda bidafise indege ziza uganda ico gihugu kiba kiri mu bibazo bikomeye cyane mugabo ntitwavuga gusa yuko ari ari ico dukora mu kwerekana ibyo du- ico ico gisata gishobora kugushikako me- ni ukwerekana o- o- osi icyo abanyagihugu bahungukira kuko aba aba policy makers abo batwara ibyo bihugu batabona akarusho umunyagihugu akuramwo muri ico gisata cy'ingenzi mu byerekeye akazi mu makori arihwa mu mataxes arihwa muri investment uh, the opportunities ibyo bihugu bihakuriramwo nibo kumva co turiko turakora twebwe rero tubandanya iminsi yose duhimiriza twerekana akarorero ga- ka- ga- gashimitse ko gukorera hamwe twungukira hamwe twese gutorera inyishu z'ibibazo bituraba twese tuzohungukira hamwe no gufashanya nk'igihugu ca kenya nk'uko twese tubizi kiri imbere kirateye imbere cyane nico u- gituma abanyagihugu abakozi babo bashobora kuza gutanga ubuzi cyangwa bakigisha abandi muri kano karere ibyo bihugu bindi byohaboneraho kugira ngo bishobore kwiga cyangwa bigire ama corporation cyangwa bilateral agreement kugira ngo bishobore gutera imbere akazi kacu east africa tourism platform ni ukwama twicara hagati y'abo bantu kugira ngo bicarike bumvikane bashike ku masezerano kandi ayo masezerano bayashikeko urakoze cyane madamu carmen nibigira kuri telefoni turi kumwe kandi na stanislas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Mm, ubu ngubu rero ndi mu rwanda ahagana ndi mu rwanda Ah, mu murenge wa burega mu karere ka rulindo
Ga- gabanya radiyo yawe gabanya radiyo yawe stanislas
Eh, ndi mu murenge wa burega mu karere ka rulindo yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rwose igitekerezo njye nagira ngo mbahe njye nagira ngo mbashimire ibikorwa byiza mutugezaho nshimira n'umutumirwa kuko muri abantu beza cyane mutugeraho tutabasha kuba twagera rwose imana ijye ibongerera murakoze turagushimiye nta kibazo ufite
nta kibazo mfite nagira ngo mbashimire rwose urakoze cyane stanislas Ah, madamu carmen nibigira ah, wari ukomoje ku bijyanye n'indege cyangwa se ah, uburyo indege za kenya n'u rwanda zorohereza abatuye eh, akarere kugira ngo babe batembera uko babyifuza ariko nanone hari ikibazo ah, mumaze iminsi mukurikirana kijyanye no gusaba ko ibihugu bitandukanye byafungura ah, ikirere cyabyo kugira ngo bizagabanure ibiciro by'ingendo z'indege Ah, icyo kintu cyo mukigeze hehe
icyo ni ikibazo gikomeye kandi tubandanya tu- tushimikira ko notanga akarorero mvuga nti ibihugu byacu muri ibihugu byacu byo muri kano karere imiga- imi- imigambi twiyemeje ni uko twugurura im- imipaka imipaka yo hasi amabodozi yacu uravye tanzania u kenya uganda n'u rwanda imi- imipaka yacu yuguruye 24 hours so ni- amasaha tuba- makumyabiri n'ane ego makumyabiri n'umunani kubera iki ibyo nabyo bitoba bi- biva cyo kimwe ihagaze mu kirere rero eh, icyo kibazo ni si ikibazo ki- ki- gito cyane kuko hariho nobyita um, bamwe bamwe bakibandanya bibaza yuko ba- ba- bwugaye imipaka ukareka indege yawe gusa akaba ari ikorera muri kano karere ntagire uwundi bugururira um- umuhora ngo babandanye bakora cyangwa bateze imbere um, eh, ico gisata harimo ibibazo mugabo icyo twifuza kumenyekanisha kandi tubwira aba abaturongoye kandi tubwira abo badu- aba- abo dukorana bose ni uko iyo tumaze gufatanya imigambi y'uko duteza imbere kino gisata cy'ingenzi cyane cyane ni- ni- ni no kugwiza itunga muri kano karere ni uko tworaba isoko isoko akano karere kacu ka- ka- ka- ka- gakoreramo nanze urugezo kuva aho batanguye kugurura amabarabara twarabonye akarorero y'uko ama ama coach companies ama buses ama atwara abantu asigaye ariyo atwara abantu benshi uraje ku mabarabara yacu mugabo ubu uye tugeze mu kirere ugasanga izo biciro biracari byinshi byinshi cyane bituma abantu badashobora kwibigenza uko bashoboye cyangwa ugasanga hari indege imwe cyangwa ebyiri ziza- zitagu- zitagukundira ku- gufata inama mu gatondo ukayikorera i nairobi ku mugoroba ugasura kurara i nairobi ibyo rero bikaba birimo ibibazo icya gatatu gikomeye dusaba abaturongoye kandi dusaba aba- aba- abafata imigambi ikomeye muri kano karere ka ka- ka east africa ni ugutangura kwiyumvira yuko abanyagihugu tubandanije tuba- tu- tubahotora tubandanije tuba- tubasaba gus- kuriha amafaranga menshi atariho bazokungukira nibatanga ibiciro biboneka nk'uko twabibonye muri european union kuvaho eh, indege nka easy jet eh, zose zatangiye kuza ibiciro byaramanutse abantu batanga kuba benshi nibaza ko i- twari dukwiye kuraba ingene duharura inyungu yova mu isoko rinini east africa itanga uno munsi nibaza ko batoba bafite ibibazo by'amakenga ngo bazoca baburiramwo kuko twarabonye yuko kuva aho ama kcd yatanguriye nko mu karere nko muri kenya eh, na mpesa itanguye nta mabanki yas- yugaye ahubwo byabandanije bikora ahabikorana hamwe Mm.
tubandanya rero dusaba yuko ico ico kibazo cigwa kandi kigatorerwa inyishu hakiri kare nibaza ko ari nabyo ah, birimo biganirwaho mu nama ibera i kigali ijyanye n'iby'indege aho bari- bagerageza kumvisha ibihugu bya afurika kubahiriza ibyagezweho cyangwa se amasezerano y'iyamusukuro ya mu gihugu musukro Eh, ego ama- ama- amasezerano ya musukro baraya- barayashi- barayashyize ku ibikono byo bose Mm.
mugabo uno munsi aba- ababikurikiza n'ababikora ubu ni bake ntanze urugendo urazi ibihugu byacu byo muri kano karere tanzania nicyo gihugu kigorana kugurura ibi- eh, ibirere byayo ngo izindi ndege zo muri kano karere zishobore kuhakorera I- ibyo nabyo bituma ah, bi- bigora aba- aba- aba- ingenzi bigora abagwizatunga mugabo ntitwavuga gusa ko ari tanzania gusa n'igihugu cya kenya turacafite byinshi tu- tuyinegura ko kuko ituma n'ibi- n'indege zindi zashaka kongereza icyo nokwita frequencies indege yahora iza kabiri ik- bakayankira ko iza ari indege ya gatatu cyangwa iya kane ku munsi ibyo nabyo bituma rero u- tu- twebwe dukora muri kino gisata tuvuga tuti ahubwo kumbura ahubwo mwugurure imipaka kumbura ahubwo mwugurure em, ibirere kugira ngo aba batugendera babe benshi abatugendera bashobore kuza bitabagoye kandi abatugendera bashobore kuza ngaha ayi amafaranga bayashyire muri muri amahoteli bashobore kuronka aho bafugura heza bashobore gusiga eh, batanze eh, novuga eh, akarusho ku munyagihugu wese azoshobora kubona yuko igisata cy'ingenzi gifite akamaro mu buzima bwiwe Mm. hari ijambo ejo umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze ngo birababaje kubona nk'indege zi- ah, zikora ingendo muri afurika ugasanga zikoze taransite mu bihugu biri hanze y'umugabane wa afurika
turetse no kuja no kure ndamushigikiye cyane naza ko umugugu- umukuru w'igihugu cy'u rwanda ibyo yavuze ari byo hariho benshi tukiba- tukibandanya tubibona umuntu akabanza kuja muri mu- mu- mu mu bihugu by'i buraya kugira agaruke muri afurika ntiturinde no kuja no kure turaje n'ibihugu byacu byo muri kano karere ugasanga igiciro cy'indege kuva nairobi gushika Kamp- eh, entebe Kampa- uganda niyo nicyo giciro cya mbere kizimbye uraje ko indege itamara n'isaha rero ura- u- utanze urugezi ugasanga indege iyo- ku y'umuntu nairobi imutwara uganda uravye nko mu bihugu by'i buraya iyo ndege yokura umuntu mu gihugu c'ubwongereza akamutwara mu gihugu ca turkiya ugaca uraba aho biba biri eh, eh, mu- mu- uravye eh, distances ntaho bihuriye nibaza ko twari dusaba aba- aba- aba- abaturongoye cane cane abaturongoye kuko izo- iyo iyo si imigambi iva mu bu- muri mu bagwizatunga abagwizatunga babandanya bakora muga boroherejwe n'abatwara ibihugu byacu aribo bafata ayo mategeko aribo bafata izo ngingo kugira ngo zorohereze eh, igihugu igisata c'ingenzi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuvuga ku bufatanye hagati y'ibihugu by'u rwanda uganda na kenya ku bijyanye no kumenyekanisha ubukerarugendo no kwamamaza ibyiza bitatse ibyo bihugu mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo mu karere umutumirwa wacu ni madamu carmen nibigira ni umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba kandi yigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi kuri telefone turi kumwe na Etienne mwiriwe neza
amerika Eh, uri hehe
ngaha ibijumbuka ikibazo cyawe
rekomeye mwakoze kuma akanya nawe gushimira ibihugu bya kenya uganda na na kigali bo baremeye imishinga yabo kugira ngo boroherezanye ingendo zo hanze kugira ngo bagende muri ibyo bihugu ari byinshi ni ibihugu nta kubideha bisanzwe bifite intege akahise keza kahise ka- keza ni ibihugu kweri biriko biratera imbere mu bya demokarasi nene ni ibihugu uriko araba ubukungu bwabyo n'ukuri nta kubideha ndapeyi de gararake ni ibihugu mengo n'ukuri biriko bira- bira- sonokorome bifite ubutunzi buriko buraba biratera imbere neza rero nkabaza umutumiye guki uburundi na tanzania byavuyemwo zino siza batabishyizemwo kukingira nta kuntu ubonye yafatiye kuri ibintu byabaye mu burundi urabona abantu b'incabwenge benshi barahunze Eti- eti- etienne etienne etienne uretse gatoya ah, nta gihugu gikumiriwe kwinjira muri ubwo bufatanye ahubwo ni ubushake bw'igihugu ku giti cyacyo kugira ngo kibe cyakwinjira muri ubwo bufatanye nta ngufu ziriho nta nta muntu bahatira ego murakoze nawe ego muri karaba ubutunzi ubwogi nibaza ubonye ubwo bujyamo burundi buremahora n'igihugu ku ikarata y'iki gihugu gifite nta ubutunzi bwaho buragaragara kandi buterwa n'ibintu na- n'abantu ibintu bya politike ikirite politike usanga iki gihugu imyaka cumi iheze itanu iheze gusubira gusubira mu njyane ugasanga abantu b'incabwenge bari guteza imbere igihugu wagiye hanze ugasanga ibintu by'amatora iyo umaze gushika abanyagihugu no kuryana bapfa ubuntu nyine busa busa ugasanga n'aba- n- n'abagiye ku butegetsi kugira ngo bati- batunganye igihugu ugasanga nabo nyene yishinze kuduga amazi mu gasekebuye mu bya ikibazo ushaka kubaza ni ikihe ah, etienne kuko urimo uravuga ibintu byinshi bisa nkaho bitajyanye n'ibyo turimo kuvuga urashaka kubaza iki ntabwo numva nawe nyine yasigaye yuko ibihugu bifite ikazoza kugira ngo bijye kure ingenzi icyo ni cyiza cyane none ndashaka kubaza kuri bobo urabona bo bumva basavuga yuko ibyo bihugu hari ibihugu bya bya
etienne ntabwo turimo kukumva neza te- kubaza eh, ndashaka kubaza yego
bisabwa nta mitari basaba kugira ngo umuntu yinjire cyane nawe ibihugu bitagiye mu byashaka kugira kubera ubutunzi bwabwo umengo buragoyagoya ntibwatsinye amakori cyangwa ibintu bisaba kuru integration urakoze cyane ah, madamu carmen nibigira ah, ikibazo cya etienne kirasa nkaho kivanzevanze ariko asoje abaza ngo hari ibisabwa kugira ngo igihugu kibe cyaba umunyamuryango muri ubu bufatanye ah, ibi bihugu byatangije
Eh, nibaza ko namwishyura ndambwira yuko uburundi buri muri icyo gisata ki- buri muri east africa community uburundi ntibigeze buvamo uracyari muri east africa community iki gisata cy'ingenzi si cyo cyonyine ni nk'uko hariho aba- aba- ibi- ibi- ibisata byinshi hari ibyerekeye amashuri hari ibyerekeye eh, kugwiza itunga hari ibyerekeye eh, u- u- eh, ama ama- ama- transport hariho ibisata byinshi twese turiko turaba ingene dukorera hamwe mu kumva igihugu cyose nk'uko mwari muheje kubimusigurira nicyo gifata in- ingingo i- i- iteza imbere igihugu cyayo n'abanyagihugu bayo gushaka kuri iyi saha uburundi kuri icyo cyerekeye ku- ku- guhuza gu- gu- gu- gu- gu- gu- kwegera abandi ngo akorere mu byerekeye ingenzi nta- nibaza ko ata- ata- ata byinshi turabona biva mu byerekeye uburundi ego abagwizatunga barabandanya batubwira yuko bashaka gukorana kandi babandanya bakorana mugabo urumva imigambi myinshi ntishobora gufatwa n'abagwizatunga gusa aba- abarongoye igihugu nibo babanza gushika imbere bagafatanya urwo rugendo kuko sinuvuga ngo gusa ni ukubivuga mu majambo ni ukubivuga no mu mafaranga n'uburyo ibyo bihugu bitatu navuze kenya na uganda na Rwa- n'u rwanda bishyira amafaranga hamwe bigakorera hamwe bigashyira aba- aba- aba- abagwiza itunga hamwe bigashyira abo bose bafite iyo migambi yo gukorana hamwe babandanya bakorana iyo rero tanzania n'uburundi bidashoboye gufasha- gufatanya n'abandi ngo babikore mu mvugo no mu ngiro murumva yuko ah, tu- tugifite urugendo runini tuzokora na- n'ibyo bihugu bibiri urakoze cyane madamu carmen nibigira reka dufate na inosa mwiriwe neza inosa uranyumva
yego ndakumva Eh, ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye natwe ko numvise kenshi yacisiwe kubera nawe numvise ngo n'u Burundi ngo babukuyemo muri ibyo bihugu bisobanutse hasi kubera ko numvise birimo nta byinshi nobaza nicyo kibazo natwe ndetse nawe numvise ngo cyarakumiriwe none numvise ko cyakumiriwe nta byinshi nokurirwa ndabivugako Ura- urakoze cyane inosa Ah, madamu carmen nibigira ah, mu bijyanye n'ubukungu ah, cyangwa se umusaruro w'ibihugu byo mu karere ah, ka afurika y'uburasirazuba ubukerarugendo bufata uwuhe mwanya
washobora gusubira gusubiramo ikibazo cyane sinabumvise neza Eh, mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu cyangwa se ibiteza imbere ibihugu eh, ubukerarugendo bufata eh, umwanya wuhe mu karere ka afurika y'uburasirazuba tuvuge ugereranije eh, n'ubuhinzi cyangwa se n'ibindi
nibaza ko dushyize hamwe ibihugu bitanu byo muri kano karere ntakuyemo n'u Burundi nibaza ko icyo gisata cy'ingenzi aricyo cya kabiri mu bihugu bimwe bimwe tutarinze no kuja kure igihugu nka kenya canke nka nka nk'u rwanda ico gisata kirakomeye cyane kuko turavye ivyo muri kenya dushobora kuvuga nko ibiharuro byabo igisata cy'ingenzi kiza mu gi- mu gisa- mu ki- mu kibanza ca kabiri igihugu c'u rwanda mm, nico kimwe biregereye canke ubwa mbere canke ubwa kabiri nibaza ko uravye mwene twese dukorana ni ku nyungu ya twebwe twese ko tubandanya co tugiteza imbere kandi ico gisata conyene novuga gituma abantu baronka akazi abantu bava mu bukene kandi uravye amafaranga tu- abantu babishiramwo kugira ngo gite- gitere imbere iyo am- hageze inyungu inyungu ishikira benshi kandi kigira akamaro abantu benshi ico nico nucuno sigura kugira ngo aba- abarongoye ibihugu byacu aribo ba- ba- ba- ba making ama decision akomeye bumve yuko atari igisata conyene kiraba aba- abaza kutugendera cane cane aba- abava mu bihugu vya hanze bonyene Kandi- kirafise ikibanza gikomeye kandi rimwe na rimwe abo baza gusura igihugu akenshi ah, usanga ari n'abashoramari ah, u- bagira muri icyo gihugu bakagikunda bagafata n'icyemezo wenda cyo oh, gushora imari muri ibyo bihugu ego cyane cyane rwose kuko um- ingenzi uno munsi ishobora kuba ije gusa ije gutembera ejo izogaruka ari ari umugwizatunga inve- an- investor uno munsi aza kugendera ibihugu byacu afite imyaka mirongo ibiri n'umwe mirongo ibiri n'ibiri ari umu backpacker i- ako- afashe isakoshi adafite amafaranga menshi mu myaka cumi azogaruka ashobora kuba afite uburyo bwo gutembera n'umuryango wiwe n'abana biwe mu myaka mirongo ibiri mirongo itatu azogaruka afite iminsi myinshi yo gutembera ni igisata rero gi- usanga gifise no- novuga ngo imiryango myinshi yugurura icugururira abanyagihugu bacu ibihugu byacu mu mu mu- mu- mu bugingo bwose bw'ubuzima bwacu si gusa mu byerekeye kubwizitunga ni ibyerekeye kwigisha ni ibyerekeye ubuvuzi ni ibyerekeye eh, ama- m- ama- ushima u- novuga nti nicyo gisata cyonyine usanga gifise byinshi kizana kidasabye byinshi ushiramo urakoze cyane reka dufate na cedric mwiriwe neza uri he cedric
ndi muri mozambike muri mozambique ni Nagomba amahoro kubaza eh nagomba kubaza uyu mutumirwa na agahombo ni ni akahe kagiye kuba agahombo niba hagiye kuba kanini ku munyagihugu muto muto wo mu Burundi cyane eh umu- umunyagihugu muto muto wo mu Burundi agiye guhungukira iki muri ibyo bibiri nashaka ze kuntomorera ikigiye gukurikira akabazo nayumvise kandi na- numvise bakishyuye akabazo kanjye karakomera kwezi urakoze cyane ah, madame carmen wagerageza gusubiza icyo kibazo
novuga yuko agahombo kanini nibaza ko uburundi na tanzania eh, tubona ni uko uko uko uko ibindi bihugu bibandanya bija imbere ni uko bibandanya bishyira hamwe uburyo bwabyo ubwo uko butandukanye kuko nk'uko mubyumva eh, igihugu ca kenya imyaka irenga mirongo ine mirongo itanu kiri muri ico gisata igihugu c'u rwanda kikaba ari gishasha muri muri muri- muri muri muri ivyo vyerekeye ivyo vy'ingenzi igihugu ca uganda naco kikaza kicu- kicegera ivyo bindi iyo abantu rero bafashe urugendo ari hamwe murubyumva neza ko bashika kure uwusigara inyuma nibaza yuko bi- bimugora mu- agitangura canke amasoko ashobora gushikira ko ari make icya gatatu ni uko uravye cane cane aka kazi dukora ibihugu bimaze kuja hamwe bigashyira hamwe uburyo kandi bikaja kubwira abari hanze bose ko byuguruye kugira ngo bikorane hamwe byungukire hamwe kenshi iyo iyo uri agahugu gato cyangwa igihugu kimwe cyonyine ushikira abantu bake N- akarorero notanga kugira wumve ingene eh, tubisigura nk'igihugu cy'u rwanda gishobora kuba gifise aba- aba- abakigendera bake uravye igihugu ca kenya mugabo iyo bigiye ivyo bihugu bibiri ari hamwe guteza imbere ico gisata c'ingenzi kenya n'imyaka kimaze ki- ki- kikora ico ico i- i- i- kiri muri ubwo muri uwo mwuga gituma umu- umuguzi atunga w'umunyarwanda ahaboneraho akahigira agashikira amasoko atashoboye gushikira ejo kandi n'uwo mukenya agashobora gushikira amasoko peut-être atashobora kuba yari afite ko ari umunyarwa- umunyarwanda ashobora kuhajamo nibaza yuko aka- akarusho ni uko abandi bavuga ati dukorane hamwe tugende hamwe kandi ejo tuzotera imbere hamwe twese abo basigaye inyuma nk'uko mubyumva bi- bizoba bigoye mugabo tukibifuza yuko batawuteba cyane kugira ngo ba- bashobore gukorana n'abandi urakoze cyane reka dufate na leo leo mwiriwe neza
ngeze ku ijwi rya amerika uri hehe
makamba mu kayogoro ikibazo cyawe
ubwo mu ncamake jewe hanini hanini nashaka gushimira uwo mutumire mwagize ni mu- n'iki gisata cye cy'ingenzi ngaha mu burundi nta n'ikibazo mbona ariko kimwe gusa igitekerezo nashaka kuvuga navuga nti bakore nyene n'ingufu kugira barabe ibyo turataha mu burundi bigiye ku rwego rw'ibindi bihugu n'ayandi hoho ndumva yuko uko ariko arabisigura je byanyuze ni ubuntegereje yuko nawe ha- ba- bazogira ikintu gikomeye cyane aha mu burundi kugira ngo ntituzogume turi inyuma kandi dufite ibyo turata byinshi murakoze urakoze cyane hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya leo ah, madame carmen
no mushigikira mvuga nti igisata cy'ingenzi imbere y'uko tubanza gukorana hamwe twese igihugu cyose kibandanya giko- gi- gikazanya kugira ngo gikore kugira ngo kironke ivyo kirata kandi gishobore kudandaza ivyo kiriko kirarata yaba u rwanda yaba uganda yaba kenya yaba tanzania n'uburundi nda- ndasubiyemo kandi ndashimikira ko kuko ibihugu uko ari bitanu ntibisa ibyo bihugu bitanu bise byinshi bishaka kurata no kudandaza bidasa mugabo ntushobora kudandaza ikintu ku isoko u- utamaze kugikora ngo ushobore kukirata ushobore kuja kukidandaza hama ngo ucunguke ko rero ugasanga ibihugu bimwe bimwe biri- bi- biri inyuma ku neza yabyo ni ukwegera abandi bakabandanya ba- ba- bashobora gukorana kandi bakigiraho kugira ngo ejo niyo twaja kuronka ibyo turata turi hamwe twese umwe wese azokunguke ko Ni- ivyo nibaza ko ni ibintu bisanzwe niyo ni- ni- ni- ni- novyita rules of the game umuntu wese ari muri business dushobora kuja ku isoko twese dufite amatomati turata mugabo nje nkaba nzi ingene ndayadandaza nkaba nzi ingene ndayavugirako neza haronka aba- abanshorera mugabo we twicaranye udashobora kuyadandaza rero igihugu c'u burundi igihugu ca tanzania igihugu ca kenya umwe umwe wese ariko arakora kugira ngo ashobore kuronka icyo adandaza kimwungukira kandi kizomwungukira ejo na hirya y'ejo Ara- urakoze cyane madame carmen mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi ariko dutangira ikiganiro wigeze kuvuga ko ah, ubukerarugendo hagati y'abatuye akarere k- eh, ka afurika y'uburasirazuba burimo kugenda butera imbere watanze urugero rwa rwa ba mukerarugendo b'abagande ah, basura igihugu cya kenya ubugande bukaba buri ku mwanya wa kane mu bihugu bisura cyane igihugu cya kenya ese mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo bw'abatuye ako karere bagasura ibihugu bigize ako karere ah, ni iki murimo gukora kugira ngo mubuteze imbere
Eh, igikuru cya mbere ni ukubanza gukuraho i- i- i- no- novuga ibigora kugira ngo dutere imbere nk'uko mubizi si abantu muri kano karere twababa miliyoni ijana na mirongo itandatu na zingahe abantu benshi gushika kuri ino saha ntibagira amapasipoto ikintu cyonyine kibaranga ni ukugendera kuri national ids cyangwa inkarangamuntu zabo rero icyo cya mbere ni ukubanza kugikuramo kikavamo inyishu kugira ngo abantu umuntu wese ashobore kwidegembya wifuje kuja muri tanzania ejo uri umukenya kenshi ikintu cyonyine ushobora gukoresha ni passport ariko ibihugu bitatu byarumvikanye yuko umuntu wese afite id aricyo ni ukwita akarangamuntu yiwe arashobora kwidegembya agenda muri ibyo bihugu atakimugoye cyangwa se ikarita y'ishuri cyangwa ikarata y'ishuri ibyo bihugu rero bibiri by'uburundi na na tanzania biracyarimwo biracari inyuma kuri icyo kintu icya kabiri ibihugu bitatu ibyo bihugu bitatu byashyitse ko ni uko byerekanye yuko bishaka kumenyekanisha ibihugu byabo mu bihugu byabo nyine ku banyagihugu babo igihugu cya kenya nicyo cyari imbere nk'uko nabivuze bise- cyatanguye icyo nakwita campaign yitwa tembeya kenya haciye imyaka irenga indwi umunani aho abanyagihugu babo abagwizatunga bahimi- bahimiriza abanyagihugu bo ngaha gutembera igihugu cyabo bakabaha n'ibiciro bi- bi- bitazimbye cyane kugira ngo batembere igihugu cyabo ibyo nabyo u rwanda na kenya na- na uganda byarabitanguye umwaka uheze u rwanda nibaza ko bari mu rwanda bivuga barabizi ba- igihu- baratanguye kampeni yitwa tembera u rwanda muri uganda batangwa nabo nyine kampeyini yitwa turambura uganda izo nazo bishimikira kuki kubwira abanyagihugu imbere y'uko muja kure imbere y'uko mubanza kuja gutembera mu bihugu bya kure banza mutembere mu bihugu byanyu murabe ibihugu biri muri kano karere hama namwe mwumve yuko mufise uruhara muri kino gisata kuko uraye mu ihoteli ufunguye ahantu umudugudu utwara u- um, i- eh, souvenirs ugura utahana muhira ibyo byose bituma umunyagihugu nka mwene wanyu aronka akazi aronka amafaranga yo kuzunguza umwana ku ishuri ashobora kuronka ikimuteza imbere ejo hama n'igihugu kigashobora gukuramo novuga ya misoro na na taxes ziru- zituma amabarabara yubakwa amatara aboneka eh, eh, amavuriro aho abantu baja kwivuza Madame- habona- ha- haboneka ivyo bintu byose rero nico igisata cacu gishobora gukora urakoze Ivyo nivyo ura- ura- turahimiriza uno munsi urakoze cyane madamu Carmen aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ariko nagira ngo ngushimire cyane akanya waduhaye kugira ngo tuganire murakoze cyane ko namwadutumiye nshimire namwe inshuti mwaduteze amatwi nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika